iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mwese mu biganiro twabateguriye kuri radiyo yanyu
bamwe bariko baravamwo basenya inzu rwihishwa bagenda mu yandi makomini no mu zindi ntara hamaze kugara ingo amajana abiri na mirongo ibiri na zitatu uyu ni umukuru w'umutumba kiri muri komine ya bugabira mu ntara ya kirundo mu burundi iyo nzu nayigurishije kubera nabuze icyo ndya uyu mugore yarambwiye ati jyewe sinemeye gupfira mu bana ndagiye guca ingero nawe kubera uri umwe usigare nawe ugume ngaho imana ntiyakure uko uzobera wowe ni umunyagihugu wo ku mutumba wa kiri muri komine bugabira ni mu burundi bombi baravuga ku kibazo cy'inzara yugarije ako karere kabo bigatuma abaturage basuhuka ingabo za iraki zarashe mu turere two hanze y'umujyi wa mosul zigerageza kwisubiza uwo mujyi wa kabiri mu bunini mu gihugu zatangiye icyumweru cya kabiri cy'imirwano zigerageza kwambura abarwanyi b'umutwe wa leta ya kisilamu irasana hakurya no hakuno y'umupaka w'intara ya kashimiri hagati y'ubuhinde na pakisitani rimaze kugwamo abasivili batatu harimo abana babiri inkambi y'abimukira ikale mu bufaransa yatangiye gusenywa abayivamo ntawuramenya ikibategereje izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu mbere yaho ariko tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyagezwaho na mugenzi wanjye fideli Niyongabo
amakuru yo hirya no hino twabateguriye inteko z'igihugu cya iraq zarashe bya muzinga mu bice biri hanze y'igisagara cya mozo no musi ku wa mbere ivyo biriko biba mu gihe igitero co gusubira kwigarurira igisagara cya mozo kimwe mu minwe ya leta ya kisilamu cinjiye mu ndwi igira kabiri ibitero vyashimikiye hafi yahitwa bartela hafi y'ibirometero cumi na bitanu mu buseruko bw'igisagara ca mozo inteko z'igihugu ca iraq zifatanije n'abagwanyi b'abakurde zagize intambwe mu gufata ibisagara bito bito mu buseruko no mu manuko bw'igisagara ca mozo mu gihe bariko batera bagerageza uh, kwegera ico gisagara ubwaco brett mcgurk intumwa idasanzwe y'urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika yashize ubutumwa ku rubuga twitter avuga ko ibyo bashaka gushikako byose mu ndwi ya mbere bamaze kubigirako no munsi ku wa mbere kandi ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu human rights watch ryasabye ko haba itohoza ku bitero by'indege z'ingwano byabaye mu ndwi iheze byahitanye abantu cumi na batatu ku musigiti hafi y'igisagara cya kirkuk umuvugizi w'igisirikare cya amerika colonel john dorian avuga ko urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika rwemeza ko ataruhara inteko zago zagize muri ibyo bitero abimukira batanguye kuva mu ikambi y'impunzi igiye gusamburwa vuba mu gisagara kirimo ikivuko cya kare mu buraruko bw'ubufaransa leta y'ubufaransa yatangaje ko igikorwa cyo kwimura abimukira kizotuma iyo kambi yugagwa bitegekanijwe ko icyo gikorwa kizofata hafi y'indwi imbere yaho bamwe mu mpunzi bahanganye n'igipolisi aho bateye amabuye inteko zijeje umutekano mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi wo gusambura ikambi barimwo abimukira bari mu ikambi mu gisagara cya kare bazoshirwa mu bibanza by'impunzi bitandukanye mu gihugu cy'ubufaransa hamwe n'akaryo ko gusaba ubuhungiro yamara hafi hari impungenge ko bamwe muri bo bazokwanka kuva mu ikambi barimo kubera bagishaka kuja mu gihugu cy'ubwongereza ubwongereza buza bwaratangiye kwakira abana batagira ababaherekeje bagera ku gihumbi n'amajana atatu bari mu ikambi yo mu gisagara cya kare benshi mu bimukira bava mu bihugu vya afghanistan muri ethiopia sudani na eritrea ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati mu bufaransa bwatangaje ko budashaka gukoresha inguvu yamara bumenyesha ko hamwe abimukira bokwanga kuva mu ikambi barimwo mu gisagara ca kare igipolisi ngo gishobora gufata ingingo zikwiriye radiyo ijwi rya amerika washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye daniel russell umutegetsi akomeye aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu karere ka aziya yabonanye n'umunyamabanga ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Philippine Fe- Perfecto Yasai imisi mikeyi inyuma y'uko perezida w'ico gihugu Rodrigo Duterte mu rugendo yari mwo mu Bushinwa atangaje ko afise imigambi yo guhagarika imigenderanire na leta zunze ubumwe za Amerika Daniel Russell yatangaje ko yabwiye Perfecto Yasai uno musi kuwa mbere ko ivyatangajwe na perezida Duterte vyateye impungenge ibihugu bitari bike harimwo na leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu perezida Duterte asa n'uwasubiye ku byo yatangaje ari Beijing yatangaje ko mu by'ukuri atagiye guhagarika imigenderanire na leta zunze ubumwe za Amerika ngo kubera ivyo kubera kubandanya imigenderanire na Amerika ngo biri mu nyungu z'igihugu ciwe umutegetsi akomeye aserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu karere ka Aziya Daniel Russell avuga ko igihugu ciwe cakira neza iyoroshwa ry'imigenderanire hagati ya Philippine n'u- na leta zunze n'ubushinwa yamara atangaza ko ivyo bidakwiye kuba mu gihe imigenderanire imeze nabi hagati ya Amerika na Philippine inyuma y'igihugu ca Philippine Russell azogendera Thailand mu nyuma yaho azoja mu gihugu ca Camboge kubonana n'abategetsi ba leta hamwe n'abaserukira abatavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za leta ugutana mu mitwe hagati y'inteko z'ibihugu vy'ubuhindi na Pakistan mu ntara irimwo amatati ya Kashmir kwahitanye abantu batatu harimwo abana babiri igipolisi cy'igihugu c'ubuhindi catangaje ko umwana w'umuhungu yishwe abasivile bane barakomereka igihe inteko zijejwe gukingira urubibe rwa Pakistan zarasa ku butaka bw'ubuhindi ahegereye urubibe mu masaha ya kare uno musi kuwa mbere igisirikare ca Pakistan catangaje ko inteko z'ubuhindi zarashe mu gice kirimwo amatati ku rubibe hagati y'ubuhindi na Pakistan zica abasivile b'abanyapakistani babiri Pakistani ivuga ko umwe mu basivile bishwe yari umwana w'amezi cumi n'umunani kandi ko abantu indwi bakomeretse muri uko kurasa kwabaye ku munsi w'Imana umwuka mubi wariyongeye mu karere ka Kashmir karimwo amatati hagati y'Ubuhinde na Pakistani kuva mu kwezi kw'icenda igihe igitero Ubuhindi bwagiriza Pakistani cahitanye abasirikare b'Ubuhindi cumi n'icenda muri iyo ntara Ubuhindi bwishyuye mu kugira ibitero vy'indege z'ingwano ku bagwanyi bari ku butaka bwa Pakistani
arakoze fide niyo ngabo kuri aya makuru ya radiyo ijwi ry'amerika namwe rero mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu naho kuri interinete ni www akadomo radiyo yacu voa akadomo com inshuti zacu dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa gasabo rwongeye gufata icyemezo cy'uko itsinda ry'abasilamu makumyabiri na batatu baregwa icyaha cy'iterabwoba baburanishirizwa mu muhezo ni icyifuzo cyatanzwe n'ubushinjacyaha buvuga ko ari ku mpamvu zo kubungabunga umutekano mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali adufitiye inkuru irambuye ni ku nshuro ya gatanu ubushinjacyaha busabira itsinda ry'abayisilamu makumyabiri na batatu baregwa icyaha cy'iterabwoba gufungwa iminsi mirongo itatu mu gihe ubushinjacyaha bugikomeje iperereza ubushinjacyaha bwongeye gusaba ko iburanishwa ryakomereza mu muhezo ku mpamvu zo kubungabunga umutekano ababuranyi bose bahawe ijambo ngo bagire icyo bavuga ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha bamwe bagaragaza ko ubushinjacyaha budakwiye kuzana ikibazo cy'umutekano nk'imwe mu mpamvu zisabirwa ko urubanza rubera mu muhezo kuko byaba binyuranije n'ibigaragara mu rwanda ko hari umutekano usesuye abaregwa bavuze ko ubushinjacyaha bukwiye gusobanura izindi mpamvu ariko zidashingiye ku z'umutekano hari irindi tsinda risanga ibyo baregwa bidakwiye kuba mu bwiru kuko hari igihe bagiye baburanira mu ruhame bakaba basanga nta mpamvu y'uko urubanza rwabera mu muhezo kandi rwarigeze kuburanishirizwa mu ruhame kandi ntihagire umutekano wangirika itsinda rya nyuma ni irisaba ko urubanza rwabera mu ruhame kugira ngo abanyarwanda benshi bamenye icyo bakurikiranyweho kandi nabo ngo hamenyekane abanyabyaha ndetse n'abanyakuri bake nibo bavuze ko ntacyo bongera ku byo ubushinjacyaha busaba ko bagiye babigaragaza kenshi bakanabisaba ariko ntibigire icyo bihindura ku cyifuzo cy'umushinjacyaha urukiko rukarangiza rushyigikiye icyifuzo cy'umushinjacyaha abunganira abaregwa nabo bagaragaje ko batabona impamvu zo kuburanira mu muhezo ariko basanga urukiko rubibonye ukundi rwabitegeka uko rubyifuza urukiko ntirwatinze gufata icyemezo kuko nyuma y'igihe gito ababuranyi bose bamaze kuvuga icyo batekereza ku muhezo wasabwe n'ubushinjacyaha urukiko rwahise rufata umwanzuro rwemeza bemeza ko kuko abaregwa bakurikiranwaho ibyaha bijyanye n'iterabwoba ubugambanyi gushishikariza gukora iterabwoba no kurema umutwe w'abagizi ba nabi urukiko rukavuga ko hari bamwe bafashwe abandi bakaba batarafatwa urukiko rukavuga ko kandi rusanga hari bamwe bemera ibyaha abandi bakabihakana rufata umwanzuro ko impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro maze rutegeka ko urubanza kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo mu kongera igihe rwabera mu muhezo ni icyemezo cyakurikiwe no guhita basohora bo mu miryango y'abaregwa bari baje ari benshi ndetse n'abandi bantu bose bari mu rukiko usibye ababuranyi n'ababunganira basigaye mu rukiko bonyine abandi bahise basabwa gusohoka imiryango y'abaregwa yakunze kugaragaza ko itishimira ubu- ibyo bare- bakurikiranaho abavandimwe babo bikomeze kugirwa ubwiru bakifuza ko byaga- byajya ahagaragara bikamenyekana ubwo urubanza rwaburanishwaga mu kwezi gushize ubushinjacyaha bwari bwasabye ko urukiko rwakomeza gufunga itsinda rya mbere ry'abaregwa bagera kuri makumyabiri na batatu kugira ngo ubushinjacyaha bukurikirane abandi batanu bari bamaze iminsi bafashwe ubushinjacyaha buvuga ko rwifuza ko izi dosiye zose zaburanishirizwa hamwe abaregwa bose bashinjwa icyaha cyo kujya mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame y'idini ya kiyisilamu benshi bahakana ibyaha baregwa bakagenda basobanura impamvu zatumye bafungwa bamwe bavuga ko hari amakimbirane bagiranye na bagenzi babo mu idini ya kiyisilamu abandi bakavuga ko ari bagenzi babo bashatse kubagerekaho ibyaha nubwo abaregwa ndetse n'imiryango yabo bamaze kugaragaza ko basa nk'abarambiwe guhora basabirwa gufungwa by'agateganyo amategeko agaragaza ko ubushinjacyaha bufite uburenganzira busesuye bwo gusaba ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo gusa ngo ubushinjacyaha ntibugomba kurenza inshuro cumi n'ebyiri ni ukuvuga ko butagomba kurenza umwaka bugifunze umuntu by'agateganyo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho mu burundi kuri uyu wa mbere abigisha bo muri lise bubanza bazindutse bugarije ibiro by'umuyobozi w'iryo shuri basaba ko ibibazo bya mugenzi wabo uheruka gusohorwa mu icumbi byakemurwa ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga nta byigwa byatanzwe kuri uno wa mbere ku ishuri ryisumbuye rya lise bubanza riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara nk'uko byashikirijwe n'uburongoye komite y'abigisha kuri iryo shure bari baje kugaragaza akababaro ku biherutse gushikira mugenzi wabo uwo nawe ni micheline nzeyimana ajejwe gukurikirana iby'inyifato y'abanyeshure encadreuse mu gifaransa yasohowe mu buraro ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'abantu bagizwe n'ugwaruka barongowe n'umunyabigega kuri iryo shure yiganiye ijwi rya amerika ingene byagenze yegomeje hari ku munsi wa gatanu nabonye abantu baza ari gitero baza bambwira ngo nindabaho urufunguruzo nanje abo bantu ntabonzi bashigikiwe na ekonome ekonome bari kumwe ca twinjira mu nzu tubayemo na ekonome baca banyaka urufunguruzo barugurura icumba baca basotora ibintu vy'iwanje vyose vyose vyose vyose vyose baterera hanze bahejeje kubita hanze ekonome aca atora imfunguruzo arugara inzu baca baragenda urumva abantu jesi nabamenya abaribo dukeneye rero kubera ekonome ari we yabazanye atubwira abaribo n'icabagenza n'impamvu jewe bansohoreye ibintu vyanje wajejwe gukurikirana ibijanye n'inyifato y'abanyeshure kuri lise bubanza avuga ko uwasembereye agasaba gusubizwa agateka ubuserukira abigisha mu rwego rw'abigisha Leopold Ntakarutimana avuga ko agateka k'abigisha kuri iryo shure kariko karahonyangwa agasaba ko kogarukirwa dusaba umutekano exactement dusaba umutekano kugira ngo dutekane tuje ku kazi tuzi neza yuko turiko dukora dutekanye abo bantu baza bava hanze tutazi baza bafata ingingo mu kibanza c'ishuri abo bantu nabo twoshobora gukorerako ngo ngo dushobore gukora neza nk'uko akazi gategerezwa gukorwa umuyobozi wa lise bubanza bayagira imana serge nabo nyene aranebagura ingene uwo muhankadoreze yasohowe mu buraro co kimwe n'uwabikoze uwo muyobozi yemeza ko hari hasanzwe hariho ikibazo c'uburaro bw'abigisha nta ngorane novuga ko yari hasanzwe gusa haje abarimu bashasha baza basaba ivyumba bica bisaba ko tumanza gusubira gupanga kundi gushasha gira ico twita kwita mu gifaransa ya trevision de chambre ego bijanye naho abarimu barara aho bita muri home y'abarimu ariko rero hariho ikibazo cadutse abarimu batumvikanye nyene tuza kubatunganiriza mu kugira bose bashikirwa aho barara bashoboka turabigira mu, mu nama ya bose ariko hasigaje kubishira mu ngiro haba rero umwe muri bo ashaka kubishira mu ngiro ku nguvu abandi barimu rero baca barashavura ubu rero tugire tuje kucika tucicarire turabe tukitohoze neza turabe umuntu wari we hama tugihe intumbero umunyabigega wo kuri lise bubanza esperance niyo nzima ndashima kugira icyo avuze ku byo yagirizwa ko ari we yasohoye michelina nzeyimana igituma uyu mwigisha yarasohowe mu buraro bwo kuri iryo shure ni naco kiraririye abandi nk'uko bamwe mu bigisha bo ngaho babivuga bavuga ko amatwa basumira hari umugambi wo gusohora abakera mu buraro hakinjira abashasha ivyo umuyobozi wa lise bubanza arabihakana bayagirimana serge yabwiye ijwi rya amerika ko nyuma y'inama yo kuri uno wa mbere hafashwe ingingo ni ukuvuga ko abasohoye umukozi w'ishuri arongoye ku nguvu bategerezwa gukurikirana n'ubutungane uwo mishelina nzeyimana nawe agasubizwa mu buraro ibubanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacyari rero mu burundi mu kanya twari mu ntara ya bubanza tujye noneho mu ya kirundo aho abantu bagera ku bihumbi bine bamaze guta ingo zabo ubuyobozi bw'intara ya kirundo butangaza ko bahunga uruzuba abaturage bo bavuga ko rwabateje inzara mugenzi wacu jean bosco ndarurinze adufite inkuru irambuye nkebumbaka injango nkibuke ubugira ushibuke n'iki mutaba inzara ni inzara kinari bwasaze ngo mpe njango nishwe n'inzara uwo mutama w'imyaka irenga mirongo umunani ariko aritakambira ko inzara igiye kumukwakwanya ijwi rya amerika ryamusanze ku mutumba wa kiri muri komine ya bugabira uwo mutumba uri ku mupaka w'u rwanda n'uburundi ni nko ku birometero vya baba mirongo itanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo turi neza na neza mu gacimbiri ka mugombwa ku nkengera z'uruzi akanyaru rugabura ivyo bihugu bibiri abantu barenga amajana umunani baramaze guhunga inzara nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba kiri ncamubansi stefano ni ukuvuga impeshi bari barimye ntiyigeze yera kubera imvura yari yabaye nyinshi ikurikirwa n'izuba nta musaruro barose ikibazo rero dufise izuba ni ryinshi agatasi ntibateragiye n'uwateragiye bwumiyemo bamwe bariko baravamwo basenya inzu rwihishwa bagenda mu yandi makomine no mu zindi ntara hamaze kugara ingo amajana abiri na mirongo ibiri na zitatu zirimo abantu amajana umunani na mirongo ine na batandatu abanyagihugu bavuga ko atakindi gituma bomoka atari inzara izo ni inzara kuri uwo mutumba yewogayewogaye bararima izuba rikaka bararetse guteragira none ubu ni ugukuritirwa kuryama gusa umuntu adakoze ku munwa uheruka gufungura ryanyuma Yewe, si vuba si vuba ndaburara nyene nkabwirirwa abahunga benshi bagenda bagurishije utwabo bamwe amazu bakabomora hari n'abagurisha utwabo batarafata ingingo yo kugenda kugira baronke ico bararira uwo munsi uwo munyagihugu yigurishirije ko amabati y'inzu yose burya nararavye kugira ngo abana baburare nishane mu guteza utubati hama kubera inzara nyene ku- kwe- kugurisha bu- barampeze nyene bampa dukeya nyene udufaranga dukeya kugira ngo abana abana nyene baramuta burya burya ayo yose ubyagurishije nari naguze cumi cumi na bitatu rimwe rimwe eh yose hamwe aba- amabati nyene barampeze rimwe rimwe bagiye bampa ibihumbi- ibi- ibihumbi bitatu ibihumbi bine bine bine bine kwibati naguze cumi na bine ngahe nyene nawe nawe uravyumva cumi na bitatu aho twashika ku mutumba wa kiri twasanze uwundi munyagihugu ariko asubira kubaka inzu yiwe bushasha iya mbere yayibomoye ayironderamwo inkwi yagurishije ibihumbi bibiri kugira aronke ico ararira iyo nzu nayigurishije kubera nabuze icyo ndya uyu mugore yarambwiye ati jyewe sinemeye gupfira mu bana ati ndagiye guca ingero ati nawe kubera uri umwe usigare nawe ugume ngaho imana ntiyakura uko uzobera ntaciye mpitamo kugurisha kugira ngo ndonke icyo nze ndarya muduka nagurishije bampa amafaranga ibihumbi bibiri nca ndagenda ndasuma nca ndararira n'ubu yarara nahetse nta yandi mfite mu dusoko twaho ikiri hasa n'ahagaragara iyi soko tubaye nk'utunyanya nk'utwo n'utu tuvoka nta kindi kintu kibamo atari ibinyanya nk'iyo ubonye nk'ubugari urisha ivoka utabura ukarira aho ngaho nakurisha ivoka ukarisha isose y'inyanya wayibura nyine ukarya ivoka yonyine hari ibindi ntabyo gusoma sumisha ikisi nta gafaranga ntacyo ahubwo ne- n'ubwo bugari iyo tuvuze ngo umuntu aronse nk'akanusu cyangwa aka- ikiro kimwe umuntu abuhanya bwonyine mu bigurishwa intica ntikize harimo n'amatongo benshi bavuga ko bifuza kubigurisha bakabura abaguzi abo banyagihugu bunganiwe n'abatware bo hasi basaba imfashanyo yihuta ikibazo kirazwi mu burongozi bw'intara ya kirundo gerard ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo avuga ko bituruka ku ruzuba ruriko ruraka mu bice bimwe bimwe vy'intara ya kirundo byavuye ku mvo y'izuba riri kurira ngaha mu kirundo mugabo nanjye narifatiye ukuntu mu miseze umwimbu nyine wagenze nivyo umwimbu ntiwari wagenze nabi mugabo abenegihugu bararimye imvura bwa mbere yameze yasa ni- n'ikiri itangure kugwa neza bararima byo bari bafise barabiteragira none ubuyi yanditse ko baheje guteragira mu nzu nta kintu gisigarayo ubu rero babonye bafise umwiheburo ko ibyo bateragiye bimwe byari byameze ahandi n'abari bacu bahagarika guteragira none mwe mwe hirya no hino biriko biruma kuvuga nko muri za bugabira komine bugabira ubu cyane cyane abegereye ku gucohoha abantu bari muri komine kirundo muri iyo micungurano nyene n'abari muri bushoni cyane cyane mu mazone ya gisenyi gatare na nyagisozi aho niho tubona cyane cyane ibintu biriko biruma cyane abicishije ku muhanuzi mukuru wiwe buramatari w'intara ya kirundo amenyesha ko batanguye kudodora ku bagira neza ingo ziriko zirababa ibihumbi bine by'abantu bamaze kuva mu ngo bagenda kurondera ingene babaho muri ntara canke benda kuvuga kugera muri tanzania tumaze kubona amaraporo nk'ayo ntitwoguma twicaye uyu munsi tuba turavugana nyakubahwa amatara w'intara kirundo yagiye mu muri pamo ikorera muri mu buraruko bw'igihugu ingozi turarindiriye inyishu baza kuza bazanye ko yanabyo nyine hari mu ntumbero kugira ngo turondere imwe tuba tubafashe mu mugongo abo bantu ba- bashobora kuba basigaye kugira ngo tu- duhagarike ubwo ruja n'uruza rw'abashobora kubanda bagenda mu gihe imfashanyo zoteba abanyagihugu bo mu bice bibangamiwe cyane bavuga ko ibintu vyoba bibi gusumba mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu biragenda byerekeza ku musozo tube tubumvisha ariko indirimbo ya chameleone badirisha
I got to go. You let to go. I got to go. Shine up. When ni mimi nauma. I got to go, kangende. I let you go, sitaweza. Nimesubiria sana, utaki change naona umeshindwa kubadilisha. I got to go, kanguwe. I let you go, mkwano. Unaniumiza sana, ninateseka ndani moyoni, mimi nauma. I got to go, kangende. I let you go, sitaweza. Nimesubiria sana, utaki change naona umeshindwa kubadilisha. I got to go, kanguwe. I let you go, mkwano numya. Pete ya rusini nayo kidole nilikupenda my baby sorry utapata mwingine don't you worry Ai. watoto tumezaa tuna wote yale tulipanga mimi na wewe milele lakini nini nini nini nini nini nini unanichanganya maisha wote wawili tulipanga shida ni nyingi hatujakosana haingekuwa hivyo unapenda upendi mpenzi tuachane na hilo hili. unaniumiza sana ninateseka ndani moyoni mimi nauma I got to go, kangende I let you go, sitaweza nimevumilia sana utaki change naona umeshindwa kubadilisha I got to go, kanguboe I let you go, mukwano unaniumiza sana ninateseka ndani moyoni mimi nauma I got to go, kangende I let you go, sitaweza nimevumilia sana utaki change naona umeshindwa kubadilisha I got to go, kanguboe I let you go, mukwano Kinibati unayempenda sana popote alipo aitweza beli atakula za mtu ana radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri inshuti za radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turi hafi kubisoza muri make ariko tubasubiriremo amakuru avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze jeni tubabwiye ko inteko z'igihugu cya iraq zarashe vya muzinga mu bice biri hanze y'igisagara cya mozo uno munsi kuwa mbere ivyo biriko biba mu gihe igitero co gusubira kwigarurira igisagara ca mozo kiri mu minwe ya leta ya kisilamu cinjiye mu ndwi igiri ya kabiri ku yindi nkuru twabwiye ko abimukira batanguye kuva mu ikambi y'impunzi igiye gusamburwa vuba mu gisagara kirimwo ikivuko ca kale aho ni mu buraruko bw'igihugu c'ubufaransa leta y'ubufaransa yatangaje ko igikorwa co kwimura abimukira kizotuma iyo kambi yugagwa bikaba bitegekanijwe ko ico gikorwa kizofata hafi y'indwi imbere yaho bamwe mu mpunzi bahanganye n'igipolisi aho bateye amabuye inteko zijeje umutekano mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi wo gusambura ikambi zirimwo daniel russell umutegetsi akomeye asibukira leta zunze ubumwe za amerika mu karere ka aziya yabonanye n'umunyamabanga ajejwe imigenderanire w'igihugu cya philippine iminsi mikeya nyuma y'uko perezida w'ico gihugu rodrigo duterte mu rugendo yarimwe mu bushinwa atangaje ko afise imigambi yo guhagarika imigenderanire na amerika daniel russell yatangaje ko yabwiye uwo munyamabanga ajejwe imigenderanire wa philippine no munsi wa mbere ku byatangajwe na perezida duterte vyateye impungenge mu bihugu bitari bike harimwo na leta zunze ubumwe za amerika gutana mu mitwe hagati y'inteko z'ibihugu by'ubuhindi na pakistani mu ntara irimwo amatati ya kashmir eh, kwahitanye abantu batatu harimwo abana babiri igipolisi cy'ubuhindi cyatangaje ko umwana w'umuhungu yishwe abasivile bane barakomereka igihe inteko zijejwe gukingira urubibe za pakistan zarasa ku butaka bw'ubuhindi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha birahumuje tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri greg burns wadufashije ku buhanga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara wadufashije kubagezaho ibiganiro no kubishyira hamwe amakuru mwayagejweho na fide ngabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubashimiye mwese rero kuba mwateze amatwi tubifurije ibihe byiza mugire amahoro y'imana mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.